radiyo nk'ijwi ry'amerika iradiyo ijwi ry'amerika isaminanira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda mu burundi mutwumvira ku mirongo migufi ya shatuweva ku metero cumi n'icenda no ku metero mirongo ibiri na zibiri mu rwanda mutwumvira kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu mushobora no kudukurikira kuri facebook na youtube kuri radiyo yacu no ku kibanza cacu c'amakuru wezi itatu akaburungu radiyo yacu voa akaburungu com niyo neza nshuti mwese turi kumwe ni frederic nkurikije ateramije ibiganiro vyo kuriza i kigali mu rwanda ubugenzacyaha bwa gisirikare bwatanguye kwegeranya ibimenyetso ku basirikare bo mu ngabo z'u rwanda bikekwa gukubagura abanyagihugu b'inyarutarama mu gisagazo ciza ko bashobora kubona ubutungane turashima imbaraga tubona biri gushyirwamo bigaragara yuko ubutabera dushobora kuzabubona ubu butabera buri mu gisirikari bibaye byiza bwakomeza no mu zindi nzego za gisivile ku gihugu batuye mu gace ka nyarutarama mu gisagara ca kigali ikiza korona cagize ingaruka ku matora ya perezida muri leta zunze ubumwe z'amerika igitwiri c'abamaze guhitanwa n'umugera wa korona kw'isi ca union pour la république la démocratie urd barekuwe yamara irengero ry'umukuru w'umugambwe sumaila sise hamwe n'abandi bategetsi ntiriramenyekana gushika ubu mu gihugu ca nigeria umugabo yishwe azira kuja hanze arenze amategeko yo kutava mu nzu ubu umwanya w'amakuru wavugwa hirya no hino ku isi turatanguriye muri leta z'ubumwe za amerika aho ikiza cya korona cyagize ingaruka ku matora y'umukuru w'igihugu thomas kamerindi niwe dufitiye inkuru ishyaka ry'abademokarate ryatangaje ko ryigije inyuma inama kaminuza yaryo yo kwimika kandida waryo mu matora y'umukuru w'igihugu ateganijwe mu kwezi kwa cumi na kumwe k'uyu mwaka inama yari kuzaba kuva ku itariki ya cumi na gatatu kugera ku ya cumi na gatandatu mu kwa karindwi none yimuriwe kuva ku itariki ya cumi na karindwi karindwi y'ukwa munani nk'uko itangazo ry'ishyaka ry'abademokarate ribivuga nabwo kandi nta cyizere ko iyi nama kaminuza koko izaba kuko ishyaka rivuga ko rizakurikiza inama z'abayobozi b'inzego z'ubuvuzi kuri iki cyorezo cya virusi ya korona virusi ya korona yabanje gutuma amatora y'amajonjora mu bademokarate ahagarara kuva mu kwezi kwa gatatu hagati abakandida bahagaritse ibikorwa byabo byo kwiyamamaza ntawe ugikoresha mitingi ubu basigaye ari babiri joe biden wahoze ari visi perezida w'igihugu na senateri bernie sanders joe biden niwe uhabwa amahirwe menshi yo guhangana na perezida donald trump wiyamamariza manda ya kabiri mu kwezi kwa cumi na kumwe ishyaka ry'abarepubulikani rya perezida trump ryo ntacyo rirahindura kuri gahunda y'inama kaminuza yaryo iteganijwe kuva ku itariki ya makumyabiri na kane kugera ku ya makumyabiri na karindwi y'ukwa munani gutaha ubusanzwe inama kaminuza y'ishyaka ryaba iry'abademokarate ryaba iry'abarepubulikani ikoranya abantu ibihumbi n'ibihumbi urakoze thomas tukivuga kandi ku ngaruka z'ikiza cya korona igitigiri cy'abamaze guhitanwa n'uyu mugera ku isi cyarenze ibihumbi mirongo itanu kuri uyu wa gatanu mu gihe leta z'ubumwe za amerika espanye n'ubwongereza aribyo bifise igitigiri kinini gushika ubu ubutunzi ku isi nabwo bwahageramiwe inkuru dushikirizwa na eugenie mukankuzi impuguke ziburira ko abantu barenga miliyoni byemejwe ko banduye virusi ya korona ku isi bashobora kuba ari bake cyane ku mubare w'abanduye bose mu gihe ibipimo by'iyi virusi bitari byaboneka ku buryo busesuye amerika ifite hafi kimwe cya kane cy'abemejweho iyo ndwara kandi uburayi buracyari kure yo kuba bwakwiruhutsa imbere y'uyu mutwaro uyu munsi kuwa gatanu esipanye yatangaje abantu barenga magana cyenda bahitanywe n'iki cyorezo mu masaha makumyabiri n'ane mu gihe ubutaliyani buza imbere mu bihugu byapfuyemo abantu benshi ku isi ubufaransa ububirigi n'ubwongereza nabyo ntibyorohewe guverinoma y'ubwongereza yihutiye kubaka ibitaro byimukanwa nyuma y'uko abantu magana atanu mirongo itandatu n'icyenda bitabye imana mu munsi umwe rukumbi ubukungu bw'isi nabwo bwagezweho n'ingaruka za virusi ya korona kubera abantu barenga kimwe cya kabiri cy'abatuye isi bategetswe kuguma mu ngo zabo mu gihe ku isi hose impuguke mu by'ubuzima bw'abaturage zikomeje guhangana n'iki cyorezo mu budage baravuga ko umubare w'abandura wagenje amaguru make kandi ko babikesha ingamba zo kudasohoka ariko ku mugabane wa aziya igihugu cya singapore cyemeje ko kigiye gufunga amashuri n'ibiro kugira ngo hatagira abandi bantu bandura urakoze eugenie dukubitire mu gihugu cya mali aho abanywanyi batanu umugambwe ukomeye utavuga rumwe na leta union pour la république et la démocratie urd barekuwe nyamara irengero ry'umukuru w'uyo mugambwe sumayira sise hamwe n'abandi basigaye ntiramenyekana gushika ubu ni inkuru dushikirizwa na fidele niyongabo abantu batanu bari banyurujwe mu ndwi iheze bari kumwe n'umuyobozi w'umugambwe ukomeye tutavuga rumwe na leta y'igihugu ca mali union pour la république et la démocratie urd mu mpfunyapfunyo sumayira sise barekuwe mu ijoro rya shiri no musi wa gatanu yamara sumayira sise n'abandi bantu batatu bari kumwe irengero ryabo ntiriramenyekana gushika ubu sise n'abo bari kumwe baguye mu mutego w'abantu bitwaje ibigwanisho batamenyekanye ku itariki mirongo irindwi na zitanu z'ukwezi kwa gatatu k'uyu mwaka bariko biyamamaza mu ntara ya Tombuctu iri mu buraruko bwa Mali imbere y'amatora y'abashingamateka ukingira ubuzima bwa Sise yarishwe mu gitero cabaye abandi babiri barakomereka mu itangazo uno musi wa gatanu umugambwe URD wamenyesheje ko abantu batanu barekuwe harimwo icegera ca Sumaila Sise n'umudereva wiwe umugambwe URD wizeye ko umuyobozi wawo Sumaila Sise hamwe n'abandi banywanyi batatu babo bazotorwa vuba cane nta n'umwe ariyitirira inyuruzwa rya sumayira sisi n'abandi bantu bari kumwe yamara akarere ivyo vyabereyemwo karaberamwo kenshi ibitero vy'abagwanyi b'abayisilamu bakorana n'umugwi w'intagondwa z'abayisilamu al qaida abategetsi ba leta y'igihugu ca mali n'inteko z'ishirahamwe mpuzamakungu onu muri ico gihugu bamenyesheje ko bariko barakora uko bashobora kugira babohoze sumayira sise afise imyaka mirongo irindwi muri iki gihe mu gihugu cya nigeria umugabo yishwe azira kuja hanze arenze amategeko yo kutaba mu nzu ni inkuru dushikirizwa na jere mukankusi joseph pesu wari utuye mu mujyi wa wari mu majyepfo ya leta ya delta yarashwe n'umusirikare wacungaga uko ayo mabwiriza yubahirizwa mu itangazo ryasohotse mu ijoro ryakeye umudepite ukomoka muri ako karere yamaganye ibyabaye avuga ko amaperereza agomba gukorwa ababigizemo uruhare bakagezwa imbere y'ubutabera yavuze ko abafite intwaro baziherewe kurengera igihugu bitagomba kugera ku ntera yo gutwara ubuzima bw'ikiremwamuntu uwo mudepite yumvikanisheje ko ubwicanyi ari kimwe mu bibazo byiyongera ku bindi byinshi aho iwari kandi ko bamwe mu banyamakuru bahohotewe bazira gutara amakuru ku ngaruka virusi ya korona igira ku baturage b'iyo leta yanavuze ko abakora ibyo bikorwa by'urugomo yita iby'abunyamaswa bagomba kubiryozwa virusi ya korona imaze kwanduza abantu ijana mirongo inani na bane mu gihugu babiri muri bo bitabye imana
iraryohejwe ry'amerika mu kirundi n'ikinyarwanda tubibutse ko mu burundi twumvikanira ku mirongo migufi ya shotweva ku metero cumi n'icyenda no ku metero mirongo ibiri na zibiri naho mu rwanda ni kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu kuri facebook na youtube naho turi kuri radiyo yacu ku rubuga wezi itatu akaburungu radiyo yacu vewa akaburungu koma mu kanya turaja mu karere ka afurika ibiyaga binini aya makuru tuyatagurire i kigali mu rwanda aho ubugenzacyaha bwa gisirikare bwatanguye kwegeranya ibimenyetso ku basirikare bo mu ngabo z'u rwanda bikekwa gukobagura abanyagihugu b'inyarutarama mu gisagara cya kigali ni inkuru twateguriwe na eric bagira ubusa umunyeshamakuru w'ijwi y'amerika ikusanyamakuru ku byaha abasirikare bakekwaho ryakorwaga n'ubutabera bwa gisirikare kandi rigakorerwa mu ruhame aho bikekwa ko ibyaha byakorewe ku kigo cy'urwunge rw'amashuri rwa remera hagaragaraga abasirikare benshi cyane barimo abakuru barangajwe imbere na generali majoro mubaraka muganga ukuriye ingabo mu mujyi wa kigali no mu ntara y'uburasirazuba ikigo cy'amashuri cyari cyagoswe n'abasirikare umutekano wakajijwe bikomeye gusa abakekwaho ibyaha bo ntibagaragaye abaturage batandukanye batuye mu mudugudu wa kangondo ya kabiri nyarutarama bakunze guhamagarwa n'ubugenzi ubugenzacyaha bwa gisirikare bubabaza ku byo bazi bukurikiranyeho abo basirikare umwe mu bakoraga iperereza yabwiye itangazamakuru ko kugeza ubu abasirikare bagera kuri batanu aribo bamaze gutabwa muri yombi bakekwaho ibyaha bikomeye kuri uyu wa gatatu bw'ijwi rya amerika yageraga i nyarutarama umwe mu bayobozi b'inzego z'ibanze yadutangarije ko ibikorwa by'ihohotera birimo gufata abagore n'abakobwa ku ngufu byari bimaze ibyumweru bigera muri bibiri bikorwa n'abasirikare bafatanije n'inkeragutabara bimaze igihe kuko abakobwa barenze icumi bo bama babanje kujya basambanywa abandi bagakubitwa noneho barabiceceka umusirikare uzaza agasohora nk'abasore babiri mu nzu yamara kubasohora umwe agasigara bakubita undi akinjirana indaya mu nzu agafata imbunda akayikingisha urugi yeza akarongora indaya nibwo rero byabacanze babona ko atari ukubakura hanze babona ko hari ibindi byihishe inyuma baraturika baravuga natwe tubasha kubimenya abahohotewe bagashima ubutabera bwa gisirikare kuba bwahise bwihutira ibirego byabo ni byiza cyane biradushimishije kubera yuko natwe buriya tugiye kurenganurwa n'abandi baturage bose ntabwo bakengeye guhohoterwa ubutaha ni ukwitabaza inzego zibishinzwe za leta n'ubundi rdf uko byagenda kose natwe ubutaha n'undi wese wakongera kuduhohotera twahita duhamagara ko twabonye ko igihugu cyitaye ku baturage kikaba kibakurikirana mu mutekano wabo rusange ariko se ni kuki abavuga ko bahohotewe bari baranze kubitangariza inzego zibishinzwe twavuganye na bamwe mu bari bategereje kubazwa n'inzego z'ubugenzacyaha bwa gisirikare mpamvu yabayeho twebwe twari twabuze aho dushobora kuba twarega tubibwiye umunyamakuru w'umudugudu wacu aravuga ngo ntabwo akagari ka nyarutarama kemerewe kuba kahana abasirikare ngo ni ukuzabigeza mu nzego zo hejuru twebwe twaratinyaga cyane kubera ko bari baraduhabije tutakirara no mu ngo zacu yambaye umwenda wa leta ntabwo ugomba kuvuga uti bikunda byanga bari mu kazi k'umutekano ariko tubonye batandukiriye batangiye gukubita abantu turavuga tuti ntabwo ibingibi bishoboka bishobora kuba ari atari abasirikare b'igihugu wenda ari ababyihishe inyuma reka tubimenyeshe ubuyobozi bw'igihugu bwa gisirikare ariko bwana jean dodier shikama uturanye n'abahohotewe akavuga ko mu gutinya kuvuga akarengane kabo n'ubusanzwe bari batamerewe neza kubera imibereho ikibazo urebye gikomeye gishobora kuba cyarabiteye ahangaha twari tumaze iminsi mu kibazo cyo gusenyerwa n'ubuyobozi ntekereza ko ubwoba abaturage bari bamaranye iminsi bushobora kuba buri mu cyatumye bavuga bati ni inzego n'ubundi z'ubuyobozi bagasa n'aho batinze gushyira iki kibazo ahagaragara shikama agashima intambwe y'ubutabera ishobora gutangwa mu maguru mashya ku bahohotewe ariko agasaba ko no mu zindi nzego byakabaye bityo ntabwo rero mu by'ukuri twavuga ngo igisirikari muri rusange cyatumye bariya bantu gukora biriya bintu babikoze ku giti cyabo ariko bigaragara yuko ubutabera dushobora kuzabubona ubu butabera buri mu gisirikari bibaye byiza bwakomeza no mu zindi nzego za gisivire kuko usanga ubutabera buri mu gisirikari iyo ugeze mu gisivire butagaragara agakomeza atanga icyifuzo cyane bitari kugutanga ubutabera gusa ahubwo no kuzibuka abahohotewe icyifuzo ngewe nakifuza ni ubutabera bunyuze mu mucyo abakoze biriya byaha bakabihanirwa koko ariko mu by'ukuri abahohotewe nabo bakwiye kwitabwaho kuko ngira ngo mwarabibonye hari abafite ibikomere hari abavuga ko bafashwe ku ngufu ngira ngo iyo umuntu yamaze kugira ihungabana rimeze gutyo aba agomba kwitabwaho mu buryo ubwo ari bwo bwose bushoboka genda gusa n'abo bantu bagizweho izo ngaruka igisirikare kireba uburyo cyabafasha amakuru agera ku ijwi rya amerika aravuga ko mu kagari ka nyarutarama ibikorwa by'urugomo no guhohotera abaturage byaba byaratangiye ahagana mu matariki ya cumi n'ebyiri z'ukwezi kwa gatatu y'umwaka wa bibiri na makumyabiri aravuga kandi ko ahaba hari inkeragutabara yafatanyaga n'abo basirikare yari yarashatse gutoroka ubutabera ariko ifatirwa mu mayira ntihagaragazwa icyaha ku kindi mu bikurikiranyweho abo basirikare ariko ibikomeje gushyirwa mu majwi ni ugufata abagore n'abakobwa ku ngufu gukubita no gukomeretsa n'icyaha cy'ubusahuzi inzego z'ubugenzacyaha n'ubushinjacyaha bwa gisirikare zadutangarije ko nizimara gukusanya ibimenyetso zizahita ziregera urukiko bakatumenyesha umunsi w'urubanza mu mizi mu bihe bya vuba zikavuga ko byanze bikunze igisirikare cy'u rwanda kitarota kihanganira umuco wo kudahana bagira ubusa ijwi rya amerika i kigali leta y'u rwanda yatangaje ko yiteguriye kwitaba urubanza colonel tom byabagamba na frank rusagara bashinze muri sentare y'umuryango wa afurika y'ubuseruko bashinze urubanza basaba iyo sentare kubakura ko igihano cy'imyaka cumi n'itanu bakiriwe na sentare yo mu rwanda ni inkuru ya asunita kaboyi umumenyeshamakuru w'ijwi y'amerika i kigali mu rwanda Colonel Tom Byabagamba na General Frank Rusagara basezerewe mu gisirikare cy'u Rwanda bamaze imyaka igera kuri itandatu muri gereza ku byaha bitandukanye bakurikiranyweho bajurira urukiko rw'umuryango wa Afurika y'Iburasirazuba basaba ko igihano cy'imyaka cumi n'itanu baherutse gukatirwa kuwa makumyabiri na karindwi z'ukwezi kwa cumi na kabiri umwaka ushize n'urukiko rw'ubujurire byakurwaho mu kirego abaregwa bagejeje ku rukiko rw'umuryango wa Afurika y'Iburasirazuba Colonel Tom Byabagamba na Brigadier General Rusagara basabye ko ibihano bahawe biteshwa agaciro basabye kandi urukiko gutegeka intumwa nkuru ya leta y'u Rwanda guhabwa imyanzuro y'urubanza rwabo rwaciwe n'urukiko rw'ubujurire mu kwezi kwa cumi na kabiri kabiri umwaka ushize ijwi rya amerika ryavuganye na minisitiri w'ubutabera w'u rwanda businge johnson akaba n'intumwa nkuru ya leta mu magambo make asobanura ko uru rubanza baruzi kandi biteguye kuzaruburana twarabibonye icyo twiteguye gukora ni ukuburana ni ukuvuga ngo namwe muzohereza intumwa yanyu muri ruriya rukiko tuzaburana none se ko bareze tuzita batubura hari icyo byahindura ruriya rukiko hari icyo byahindura ku byemezo igihugu kiba cyafatiye im- ababuranyi bacyo tuzita batuburane nibyo nzi ibisigaye tuzabimenya nyuma twe tuzita batuburane ibizavamo mu byubahirize tuzitaba tuburane icyo uno amagingo ya nicyo nakubwira ibindi bizavamo tuzabivuga nawe uhageze tuzitaba tuburane nta kindi mfite umwe mu banyamategeko bahoze bunganira frank rusagara metre buhuru pierre celestin yabwiye radiyo ijwi rya amerika ko imyanzuro y'uru rukiko ishobora kubahirizwa binyuze mu buryo bw'imibanire y'ibihugu ruriya rukiko rero ufashe icyemezo icyo cyemezo kinyura mu, mu buryo bw'inama icyemezo gishyirwa mu bikorwa mu, mu, ariko binyuze mu nzira ya diplomasi nta force mu gifaransa bita force coercitive nta force coercitive nta force obligatoire icyo gihugu kiba gifite kubi- kubishyira mu bikorwa uretse ko binyura mu nzira za diplomasi igihugu kibonye analyse iturutse mu bandi bahanga bo mu rwego rw'akarere bababwira bati ahangaha urubanza rwaciwe nabi biragaragara ko ibingibi bitagombaga gukorwa icyo gihe binyuze muri diplomasi bashobora kubishyira mu bikorwa umuntu bakamurekura ntabwo ari ibintu wakwizera ijana ku ijana ko byagira icyo bihindura mu gihe ya diporomasi itakunda biragihindura kubera yuko urukiko ni urukiko ruba rureba rwashyizweho n'akarere kandi Yego.
icyo gihugu cyacu nacyo kiri muri ako karere Yego.
iyo igihugu cyacu nacyo kiri muri ako karere kandi cyemera urwo rukiko rwa cyemera izo institusiyo zashyizweho ibihugu bihuriyeho iyo nama babagiriye bayishyira mu bikorwa wenda mu buryo buri diplomatike igihugu kiri suverene suverenite y'igihugu bashobora kubishyira mu bikorwa cyangwa ntibashyire mu bikorwa abaregwa basaba ko barekurwa kuko bafunze mu buryo bunyuranije n'amategeko bavuga ko bafungiwe mu kato no muri gereza zitemewe bihabanye n'amategeko y'uwo muryango ay'u rwanda n'amahame mpuzamahanga y'uburenganzira bwa kiremwamuntu mu bindi byabagamba asaba harimo ko urukiko rutegeka ko asubizwa mu mirimo ye ya gisirikare n'amapeti n'impeta za gisirikare yambu aba basirikare bombi bari bafite imyanya ikomeye mu buyobozi bwa perezida paul kagame tom byabagamba yabaye igihe kitari gito umukuru w'ingabo zirinda perezida paul kagame nawe generali rusagara yabaye umujyanama mu bya gisirikare mu biro bihagarariye u rwanda mu bwongereza akaba ndetse yarigeze no kuyobora urukiko rwa gisirikare ni umwe mu basirikare b'u rwanda bafatwaga nk'impuguke akaba yarakunze kugaragara mu mpaka z'abanyabwenge zibanda ku mateka y'ubumwe n'ubwiyunge bw'abanyarwanda asumta kaboyi ijwi ry'amerika i kigali
turabaramukije bakunzi namwe banywanyi b'ijwi rya amerika mu ntumbero yo kuronka amakuru y'imvaho kandi agezweho dushobora gusangiza n'abanywanyi bose ni ngombwa ko tubandanya gukorera hamwe mu kuronka amakuru yizewe kandi twasangiza abatwumva kubera iyo mvo ijwi rya amerika ribasaba ko mwobandanya kudushikiriza amakuru amafoto amavidewo y'ibibera aho mutuye aho mukorera aho mwiga n'aho mugendera mudushikiriza n'ibindi byiyumviro n'ibyifuzo mufise byo dufasha kubandanya tubashikira ku nyota y'ibibaraje ishinga mukoresheje urubuga rwa facebook voa radiyo yacu canke inomero yacu ya whatsapp ikurikira agasaraba rimwe kabiri zeru kabiri kane kane rimwe icenda icenda gatatu rimwe ijwi rya amerika ni radiyo yanyu
umushikiranganji w'ubutungane mu burundi arahumuriza abanyororo bari ku rutonde rw'abagiriwe ikigongwe n'umukuru w'igihugu ko bazotangura kurekurwa mu ntango z'ukwezi kwa gatanu uyu mwaka iyo bitangaje mu kiganiro yagiranye n'abamenyeshamakuru uyu munsi ku wa gatanu inkuru y'ijwi ry'amerika rifatanije n'abanywanyi baryo tuyisomerwa na mugenzi wacu desire hatungimana ari i kigali mu rwanda ingingo y'umukuru w'igihugu yo gutezurira bamwe mu bafungwa niyo kuva mu kwezi kwa cumi na kabiri umwaka uheze w'ibihumbi bibiri na cumi n'icyenda iyo nayo itomora ko abafungwa bategerezwa kuba baratanguye gusohoka amabohero kuva mu kwezi kwa gatatu uno mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri ishyirahamwe tabariza ryishinze guharanira agateka k'abafungwa rikanebagura ingene iyo ngingo yatevye kuja mu ngiro jean marie shimirimana arongoye ishyirahamwe ntabariza twebwe rero n'umubabaro mwinshi kubona hariho bene wacu bakigorewe mw'ayo mabohero kumva ingingo ya nyene icubahiro yari yabageze ko kugirirwa amahirwe yo gutaha hanyuma twebwe tukaba tubona yuko bitaraja mu ngiro uko twavyipfuza twarabonye ko mu minsi iheze umushikiranganji w'ubutungane musi mw'uku kwezi guheze ko kwibuka umunsi mukuru wahariwe abakenyezi twarabonye ko yarikuye abakenyezi bo mw'ibohero rya mpimba rero tukavuga tuti hari hakwiye gutahanwa na basaza babo bakaryoherwa bose bagataha kandi ari benshi turibaza ko umushikiranganji ko vuba na bwango yoshira mu ngiro iyo ngingo vy'ukuri abo banyororo bakava mu mabohero umushikiranganji w'ubutungane mu kiganiro yahaye imwe mu maradiyo asamiranira ku butaka bw'uburundi arahumuriza abibaza ko gushira mu ngiro iyo ngingo vyatevye umushikiranganji eme laurentine kanyana akavuga ko hari ibikorwa by'ibanze ubushikiranganji bwabanje gukora umugambi uriko uragenda neza kuko bisaba yuko tubanza kandi eh, kuraba neza abo bantu tukiga amadosiye yabo kugira ngo tubone abakwije ibisabwa n'itegeko ry'umukuru w'igihugu rero eh, twarabanje turakora ubwa mbere ibijyanye n'abakenyezi n'ibijyanye na ba bana baba bari mu bigo by'igororero ubu rero eh, duherutse kurekura abakenyezi nibo turiko turakorerako hanyuma abandi nabo nyene amarise aguma akogwa mw'ishyirahamwe ntabariza babona ko kubona icyo gikorwa cyaratevye vyoba vyatumwe n'uko abari mu mugwi ujeje gushira mu ngiro iyo ngingo bo bari bake jean marie nshimirimana arongoye iryo shyirahamwe agasaba ko abagize iyo komisiyo bokongerezwa kugira bikunde abafungwa batezurirwe umugwi wari ugizwe n'abantu cumi na batatu bari abantu benshi mugabo uwo mugwi ubu uwunya wamaho ukaba ugizwe n'abantu bakenya sinzi rero ko bashatse yuko abo bantu bakenya aribo bashobora gukora ibyo bintu ntajemo agatosi ariko agatosi urumva ko kaca kabamara umuntu yari ariko akabahera amezi atatu atarare kugwa shirane birumva ko agatosi kaba kamaze kujamo icyokorwa ubwa mbere ni uko nyakubahwa umushikiranganji w'ubutungane yokongereza iyo komisiyo abo banyororo bakava mu munyororo umushikiranganji w'ubutungane arahakana ko kutarikora abafungwa ku gihe kutaturutse ku buke bw'abagize umugwi ujejwe icyo gikorwa umushikiranganji kanyana akavuga ko irekurwa ry'abo bafungwa rizotangura gushirwa mu ngiro mu ntango z'ukwezi kwa gatanu uno mwaka turizera yuko tuba twahejeje kandi twifuza yuko hacokorwa neza kugira ntihagire bamwe bahora bazi baridoga yuko batashikiriwe tubirabe neza nabo bashikirwe ntihagire abasigara baridoga by'ukuri umugwi urimwo abakwiye kandi dusanze badakwiye bivanye n'ibikorwa bihari turashaka kubongereza abakozi turabafise e, kandi n'uburyo butegekanijwe kugira ngo bashobore gukora buriho kuvuga nta kibazo na kimwe gihari cyotuma igikorwa kidakora ni igikorwa dufise ku muzirikanye kuko turifuza ko abo bene igihugu bashobora gusura imiryango yabo kuko biba ari byiza cyane ko ubuzima bwabo bubandaniriza hanze natwe biraduhimbaza iyo ngingo y'umukuru w'igihugu petero nkuru nziza yo gutezurira bamwe mu banyororo yerekeye abamaze gukwiza icya kabiri cy'umunyororo kandi bigenjeje neza abana n'abakenyezi n'abagwaye indwara zidakira batazwi igitigiri gushika ubu abo bakazotogwa mu bigo n'amabohero bigera kuri cumi na kimwe biri mu ntara zitandukanye z'igihugu mu gihe abanyagihugu baturiye ibuvira muri repubulika ya demokarasi ya kongo babandanije guterwa akamo kabasaba kugira isuku bagakaraba intoki bakoresheje amazi n'isabune mu rwego rwo kwirinda umugera wa korona bamwe muri bo bavuga ko bafise ikibazo cy'amazi ya regidezo ataboneka kugira ngo bayifashishe mu kubahiriza amategeko isuku ni inkuru ya vidaste ngabo umumenyesha amakuru w'ijwi y'amerika mu gihe hirya no hino mu gihugu hashyizweho ingamba zo kwirinda virusi ya korona zirimo isuku no gukaraba amaboko hakoreshejwe isabune cyangwa se amazi arimo umuti ugeze muri bimwe mu bice byo mu mujyi wa uvira ahahurira abantu benshi nko ku mabanki muri za biro ndetse no ku mavuriro usanga ku marembo yaho hariho indobo z'amazi ariko ugeze muri za karatiye za songo gasenga kavimvira kiromoni murongwe abaturage baho bagutura ikibazo cy'amazi amaze igihe kirenga ku cyumweru ataboneka mu marobine musore fisto ni umuturage wa uvira yemeza yuko ari urugamba rutoroshe kubahiriza amabwiriza yo kwirinda virusi ya korona nta mazi bafite kuko turumva ngo kurwanya korona ngo turakaraba twabuze ayo ku ubu abantu ko baraza kuvoma akaryama abenge ijambo ryako dufite n'ikibazo cyo kugira ngo n'ayo mazi si meza usibye no gukaraba gusa twebwe ahubwo na, na korera irenda kudufata amazi niyo twogamwo mu ruzi nimwe bamena imyanda nijoro abandi azinduka bayoga niyo tuba dukoresha amazi ngo nitumara twokurayo gukaraba twebwe ni ukuvuga ngo hano nta mezire dufite yo kwirinda korona mu buryo bwo gukaraba kubera ko nta mazi ahari iri ni iyinga risaga kandi biba bikemuka ni ukuvuga ngo buri gihe n'ubundi amazi aza bigoranye usibye naho azaza nyuma y'iminsi itatu bamwe tukabona ko yabona nyuma y'iminsi ine mu cyumweru dushobora kuyabona rimwe none yaranakatitse ko urumva ko duko- twokwirinda duko- duko- dukoresheje iki birasa nk'aho bitoroshana buvira mu buryo bwo kwirinda ah, korona dukoresheje inzira nziza yo gukaraba kandi numva ariyo nzira yiri efikasi kimwe n'abandi baturage ba Uvira bararunyeretse Marcel nawe ahangayikishijwe n'aya mazi akomeje kubura muri Uvira muri ibi bicyorezo cya coronavirus cyibasiye igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo nta mafaranga dushaka kubona dushaka kuza turavomesha ayo mazi kubera nta buzima nyine bwiza buhari ikibazo cy'ubukene cyumva nako bica bica bigenda bijyanye ibidi imwe bayivomera amajana atanu ego kubona ayo mafaranga usanga ari ubuzima bugoye ni ikibazo kandi badutegeka kwirinda korona gukaraba amazi meza n'isabune umuyobozi wa sosiyete sivile muri teritwari ya Uvira bwana Andre Byaduniya yatubwiye yuko bakomeje gusaba ikigo cya leta gishinzwe iby'amazi gukora ibishoboka byose bagatanga amazi ku baturage ba Uvira kugira ngo babone uburyo birinda virusi ya korona umuyobozi w'ishyirahamwe rya regidezo muri Uvira Rusimbana Musafiri Vena avugana na radiyo ijwi rya Amerika yemeje yuko iki kibazo cy'amazi cyaturutse ku muriro w'amashanyarazi wakoreshwaga muri Uvira wapfiriye i Burundi kuva tariki ya mirongo itatu y'ukwezi kwa gatatu babura uburyo bajya kuwukora kubera imipaka ifunzwe ariko avuge ko ari bimwe mu bice bya Uvira batangiye gutangamo amazi guhera ejo hashize bakoresheje umuriro wa gurupe electrogene kubera ibi bihe bidasanzwe igihugu kirimo umukuru w'igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Felix Tshisekedi Chilombo yavuze yuko guhera mu kwezi kwa gatatu kugeza mu kwezi kwa gatandatu abaturage bazakoresha umuriro n'amazi bitishugwa ariko abatuye mu bice byinshi by'iki gihugu bicara bitotombera uburyo umuriro n'amazi byicara bigenda Vedaste Ngabo ku bw'ijwi rya Amerika Uvira Mutara Kivu y'Epfo
tubibutse inshuti muri seko muri kumwe abandanya kumviriza iradiyo nkuru y'ijwi ry'amerika isamiranya i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda kubera kwiragira ry'ikiza cya korona imikino itandukanye yari itekanijwe muri iyi minsi irabandanya gusibishwa mu rwanda isiganwa mpuzamakungu rya marathon y'amahoro yari itekanijwe mu kwezi kwa gatanu riri mu yasibijwe idonido jean claude munyandinda abayobozi b'ishyirahamwe ry'imikino ngororamubiri mu rwanda n'izindi nzego bafatanyije gutegura marato mpuzamahanga ya kigali bamaze gutangaza ko iri siganwa ku maguru ryari riteganyijwe ku itariki ya cumi na karindwi mu kwezi gutaha kwa gatanu ryimuriwe ku itariki ya makumyabiri na rimwe y'ukwezi kwa gatandatu uyu mwaka itangazo rivuga ku mpinduka zirebana n'itariki marato mpuzamahanga ya kigali izaberaho risobanura ko nta cyahindutse ku birebana n'ibyiciro by'abazasiganwa nk'uko bisanzwe hazaba marato yuzuye irerekana ibirometero mirongo ine na bibiri kimwe cya kabiri cya marato semi marato irerekana n'ibirometero makumyabiri na kimwe ndetse n'ibirometero icumi bigenewe abasiganwa bagamije kwinezeza no gutara inyota tukivuga izi mpinduka zirebana n'amarushanwa ya siporo mu gihugu cy'ububirigi ubuyobozi bw'ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru bwafashe icyemezo cyo gusoza shampiyona itarangiye igikombe kigahita gihabwa ikipe ya club bridge yari iri ku mwanya wa mbere n'amanota mirongo irindwi mu mikino makumyabiri n'icyenda uyu mwanzuro ufashwe ikipe ya wasland beveren ikinwamo n'umunyarwanda jihadi bizimana iri ku mwanya wa cumi na gatandatu ari nawo wa nyuma ikagira amanota makumyabiri iyi kipe ishobora gusonerwa ntimanuke mu cyiciro cya kabiri nk'uko jihadi bizimana abitekereza ni avantaje ni avantaje kuko nubwo batarabigira ofisho ariko urebye ni nibyo bifite shanse mirongo inani mirongo icyenda ku ijana nibyo bifite shanse kuba ba- bazamura ama ekipe abiri amakipe akaba cumi n'umunani ikipe yamanuka rero urumva yuko baramutse bafashe umwanzuro bitewe n'aho shampiyona yari igeze urumva ikipe yagombaga kumanuka yaba- yabigiriyemo amahirwe nubwo hari hasigaye match imwe ubu ngubu icyo gihe match yaba- yabivuyeho ekipe zikazamuka ari ebyiri zikaba cumi n'umunani ndumva byaba ari nk'amahirwe nubwo eh, atari byiza kuba ekipe yaguma mu cyiciro cya mbere kubera amahirwe ariko n'amahirwe nayo aba akenewe mu buzima ku rwego rw'umugabane w'uburayi ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru uefa ryamaze kwanzura ko amarushanwa ya uefa champions league na europa league asubitswe kugeza igihe kitazwi kubera icyorezo cya covid cumi n'icyenda aya marushanwa yombi yahagaritswe ageze muri kimwe cy'umunani kirangiza imikino ya nyuma y'aya marushanwa yari iteganyijwe mu mpera z'ukwezi kwa gatanu ishyirahamwe uefa kandi ryari rimaze iminsi mike ryanzuye ko irushanwa ryo guhatanira igikombe cy'uburayi ero bibiri na makumyabiri ryimurwa rikazakinwa umwaka utaha yari claude munyandinda i kigali
inshuti mwese mwakurikiranye ibiganiro byacu byo kuri iyi saha turabashimiye mwese turashimiye kandi na bagenzi bacu twafashanije mu gutunganya ibiganiro twabashikirije turabifurije mwese amahoro n'umugoroba mwiza